mwandanye kumviriza ijwi ry'amerika amahoro nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joy diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya u rwanda ruvuga ko rudategekanya kuvana abanyagihugu barwo mu bushinwa kubera virusi ya korona
tuvugana nabo umunsi ku wundi hari umurongo uhari minisiteri y'ububanyi n'amahanga yafunguye ambasade yacu irabakurikirana umunsi ku wundi ubu rero bimeze neza ntabwo turagera kuri kuba twatekereza ngo ikihutirwa ni ukubaza
uyu akaba ari diane gashumba ni minisitiri w'ubuzima w'u rwanda iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kugaruka kuri ivyo vya korona tubanze tuzenga hamwe leta zunze ubumwe za amerika ahavugwa inkuru ijanywe n'urubanza rwa perezida donald trump uno musi kuwa gatanu abakenguzamateka ba amerika barakora itora ryo kwemeza nimba ari ngombwa canke atari ngombwa guhamagaza abatangabuhamya bashasha n'ibimenyetso bishasha mu rubanza ibindi turabibaza mugenzi wacu thomas kamirinda ariko abikurikiranira hagufi abasenateri b'ishyaka ry'abademokrate bashinja perezida trump bashaka cyane abatangabuhamya n'ibindi bimenyetso ariko ntibafite amajwi ahagije ni mirongo ine na barindwi naho ab'ishyaka ry'abarepubulikani rya perezida trump ni mirongo itanu na batatu kandi kugira ngo sena yemeze guhamagaza abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya hakenewe amajwi byibura mirongo itanu na rimwe ni ukuvuga rero ko abademokarate bakeneye byibura amajwi ane y'abarepubulikani ababisesengura basanga ibintu bidashoboka bavuga ko impande zombi zanangiye zinanirwa kuva ku izima nyuma y'iminsi umunani y'ibisobanuro by'abashinja n'abashinjura n'ibibazo abasenateri bababajije kuwa gatatu n'ejo kuwa kane hashize abademokarate bavuga ko ibyaha bihama perezida trump bityo ko sena nayo ikwiye kubyemeza ikamukura ku butegetsi naho abarepubulikani bose bamuri inyuma bavuga ko ari umwere perezida trump araburana ibyaha byo gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko ababisesengura kandi bemeza ko itora ry'uyu munsi riramutse ryemeje ko nta bandi batangabuhamya bakenewe rishobora gukurikirwa vuba vuba n'irindi ryo ryo kwemeza ko perezida trump ahamwa n'ibyaha cyangwa ko ari umwere bityo urubanza rukaba rurarangiye thomas kamirindi hakagira ibindi vyongera kuri ino nkuru abakunzi bacu baraza kubimenya amakuru yacu yo hanyuma abantu bamaze kwandura umugera wa korona mu bushinwa bariko barababa ibihumbi icumi fidel niyo ngabo nifite igihugu cy'ubushinwa cemeza ko hafi y'abantu ibihumbi icumi bamaze kwandura umugera wa korona uwo mugera umaze guhitana abantu amajana abiri na cumi na batatu mu bushinwa aho wiyadukije mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms rimenyesha ko ikwiragira ry'umugera wa korona ku isi ari ikibazo cerekeye amagara y'abantu cihutirwa mu makungu oms ivuga ko ico kibazo gisaba ko amakuru uh, amakungu akorera hamwe mu gutorera inyishu ico kibazo leta ya amerika uh, perezida wa amerika donald trump yagabishije abanyamerika kutaja mu gihugu c'ubushinwa leta yiwe yasavye kandi abanyamerika bari mu bushinwa muri iki gihe kuva muri ico gihugu ubwongereza bwemeje uno musi kuwa gatanu abantu babiri ba mbere banduye umugera wa korona abantu bavuga ko bari mu muryango umwe bariko barakurikiranwa n'abajejwe amagara y'abantu muri iki gihe ibihugu vy'ubuhindi na filipine navyo nyene vyemeje ko abantu ba mbere banduye umugera wa korona ivyo bihugu vyiyongera ku rutonde rurimwo ibihugu vya australia canada finland ubudagi hong kong ubuyapani nepal singapore korea y'epfo thailand emira arab uni na vietnam mugera wa korona wiyadukije ubwa mbere mu gisagara ca wuhan mu ntara ya hubei mu bushinwa
ivya korona turaza kwibandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari handi hata ariko imbere yaho tubanze tunyarukire muri nigeria naho aho abana b'abahungu batatu baraye baguye mu gitero c'umwiyahuzi w'umwana w'umukobwa n'ubidonido tuyibaza mugenzi wacu fidel niyo ngabo ivyo abana b'abahungu batatu bishwe mu gitero c'umwiyahuzi cakozwe ku musi wa kane n'umwana w'umukobwa kw'ishure rya kisilamu mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ico gitero kivuga ko gifise ibimenyetso cabaye ku muhingamo wo ku musi wa kane ahitwa muna dalti mu micungara y'umugwa mukuru wa leta ya borno maiduguri uwo mwana w'umukobwa yakoze ico gitero yegereye umugwi w'abana b'abahungu bari bagiye kurangiza ivyigwa arituritsa n'amabombe ari hagati yabo yishe batatu muri bo akomeretsa abandi bane igihe gitoya imbere yaho uwundi mwana w'umukobwa afise imyaka nk'iyo nyene yarinjiye mu nzu iri hafi yaho araturitsa bombe yari yambaye rakomerekeje umuntu umwe imana yarakinze ntiyagira uwasiga ubuzima ariko iyo nzu icyo gitero cyakozwe ko yarasenyutse yose abana baba mu nzu muri iyo nzu abari muri iyo nzu mu ntunge bari hanze bari kubaganira n'ababanyi abo biyahuzi bashikiye icyarimwe hanyuma baratandukana kugira batere ibibanza bitandukanye ibyo bibanza abantu bakunda kuba barimwo bugorovye byaratewe akatari gake n'abiyahuzi bavuga ko ari ab'umugwi boko haramu
mugenzi wacu fidele niyo ngabo arakoze kuri ayo makuru yose ahejeje kudushikiriza turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu agezeho mu karere u rwanda ruvuga ko rudategekanya kuvana abanyagihugu barwo mu bushinwa kubera virusi ya korona umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ico gihugu ariwe dr diane gashumba asigura ko amakuru bahawe n'abanyarwanda bari ku rubuga mu bushinwa yemeza ko ata kibazo bafise inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi i kigali ikiganiro minisiteri y'ubuzima na minisiteri y'ububanyi n'amahanga bahaye itangazamakuru kuri uyu mugoroba bemeje ko nta muntu n'umwe uragaragara mu rwanda ufite virusi ya korona minisiteri y'ubuzima isaba abanyarwanda gukomeza kwirinda kujya mu bihugu yagaragayemo n'ugiye akitwararika cyane minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba avuga ko iyi ndwara imaze gufata indi ntera nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryemeza ko yabaye icyorezo gihangayikishije isi oms umuyobozi w'iryo shami dr tedros yatangarije isi yuko iki kibazo noneho gifashwe ku rundi rwego gifashwe ku rwego rw'ibibazo bihangayikishije isi icyo gisobanuye ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye kigali ntabwo kigomba kuba igihugu kimwe tugomba kwifatanya n'igihugu cy'ubushinwa cyane cyane ko ari n'igihugu cy'inshuti cy'abavandimwe ariko nanone tugashyira hamwe imbaraga kugira ngo cye gukomeza gusakara kugira ngo buri gihugu cyumve ko iki kibazo uh, kikireba twe kugiharira aho kiri hashize iminsi humvikana ibihugu by'amahanga bicyura abenegihugu babyo cyangwa se bikabasaba guhita bataha umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga urujeni bakuramutsa yavuze ko binyujijwe muri ambasade y'u rwanda mu bushinwa abanyarwanda baba mu ntara ya ubeyi barimo kugirwa inama kandi kugeza ubu nta munyarwanda urandura iki cyorezo leta ikavuga ko nta gahunda ifite yo kubacyura muri ibi bihe ntabwo uyu munota tuvuga ngo ikihutirwa ni ukuzana abantu bacu bari hariya kuko dufitiye icyizere leta y'ubushinwa n'ibyo irimo gukora uko duhana amakuru bimeze neza uko bavura abantu uko babashishikariza kwivuza hakiri kare kandi n'abantu bacu bariyo abenshi ni abantu bagiye kwiga ni abantu basobanukiwe ni abantu bitwaye neza bafite kumva bafite kumvira inama babagira tuvugana nabo umunsi ku wundi hari umurongo uhari minisiteri y'ububanyi n'amahanga yafunguye ambasade yacu irabakurikirana umunsi ku wundi ndetse no kubaha kanselingi kubabwira ngo be kugira ubwoba kuko akenshi ubwoba nibwo butuma umuntu akora n'ibidakwiye gukorwa ubu rero bimeze neza ntabwo turagera kuri kuba twatekereza ngo ikihutirwa ni ukubaza minisitiri w'ubuzima kandi yasabye abanyarwanda gukomeza kurangwa n'isuku mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara leta y'u rwanda ikavuga ko yashyize imbaraga cyane mu kurinda abanyarwanda twongereye imbaraga ku kibuga mpuzamahanga cya kanombe byaba mu mubare w'abantu byaba mu bumenyi bwabo byaba mu ikoranabuhanga uwo muntu wese uje agenderera igihugu cyacu aho yaba aturutse hose kuko isi yabaye nto abantu baragendererana aho yaba aturutse hose haba mu bushinwa haba ahandi hari ibibazo abazwa ubundi murabizi ko dufiteyo ibikoresho byo gupima umuriro hari n'abajya baza bakatubwira bati ntabwo badupimye umuriro kuko ni ibikoresho by'ikoranabuhanga umuntu ashobora no kutabona atitegereje neza ariko burya iyo umanutse kanombe byanze bikunze ibyuma bigufata umuriro leta y'u rwanda yanafashe ingamba zo kuba ihagaritse ingendo za kompanyi y'indege ya rwandeya ubusanzwe iyi ndege yajyaga mu bushinwa gatatu mu cyumweru cyane cyane abacuruzi bo mu rwanda nibo bakundaga gukorera izi ngendo leta yari imaze iminsi ishishikariza abacuruzi b'abanyarwanda kujya bajya kurangurira mu bushinwa n'abafite amikoro make yabasabaga kujya biteranya bakajya kurangurira mu bushinwa nyuma y'aho ubucuruzi hagati y'u rwanda na uganda buhagarariye leta ivuga ko iki kibazo kizagira ingaruka ku bacuruzi n'ubwo kitareba u rwanda rwonyine asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta ku ruhande rw'uburundi naho leta yemeza yuko yafashe ingingo zo gukumira ico kiza zimwe muri izo ngingo ni nko kwibuza abanyagihugu b'uburundi kuja mu bihugu korona ivugwamwo inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu gihugu c'uburundi tuyibaza mugenzi wacu desire hatungimana nawe nyene ari kigali mu rwanda
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaza ko bwahisemwo kuba burafashe ingingo zo gukinga ikiza c'umugera korona nubwo ishyirahamwe rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ritaratangaza ko uwo mugera wateye ku isi yose ibibanza bibiri biramaze gutekanywa ko bizokwakira abaketswe ko imigera korona ikigo cyo mu gatumba n'ikindi cyo ku mudugudu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu jean bosco gira uko ishaka mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru avuga ko n'abavuzi bigishijwe gupima ibimenyetso vyayo iyo ngwara yashitse twari dusanzwe dufise imigwi y'abaganga abasanzwe bari ku ku bibanza byose by- by'ubwinjiriro bw'igihugu harimo no ku kibuga c'indege no ku bindi ku bundi bwinjiriro bwose butandukanye bari basanzwe basuzuma eh, abinjira ko batoba bafise eh, ibimenyetso by'indwara ya Ebola ivyo rero biroroshe kuko muri uko gukurikirana murumva ko ibimenyetso bimwe bimwe birasa ikimenyetso ca mbere naho nyene haba no kuri iyo ngwara turaba ni ubushuhe n'ico kimenyetso ca mbere turaba hanyuma umuntu dusanzwe afise ubwo bushuhe baraheza baga- bamubaza tukumviriza ibindi bimenyetso hanyuma tubonye ko hashobora kuba hariho ivyo twereka ko ashobora kugira ibimenyetso vy'iyo ngwara uwo muntu baraheza bagaca bamukura mu bandi hariho ikigo kibigenewe cyo mu gatumba ca bamu- bamushira ukwiwe hanyuma hagakorwa ikenewe byose kugira asuzumwe neza tumenye ko afise iyo ngwara cyangwa atari yafise iruhande yaho hariho n'ikigo rero cyo kuvura gishobora kuvura abo bafashe n'izo ngwara eh, cyo ku mudugudu cyubakiwe ico gisanzwe gikwije ibyangombwa muganga jean bosco gira uko ishaka asigura ko ubundi buryo bwo kwikingira uyu mugera ari ugukurikiza amabwirizwa y'isuku abanyagihugu muri rusange basabwa gukaraba kenshi amazi meza n'isabuni nubwo abanyagihugu batarigishwa ivy'uwo mugera korona basanzwe bavuga ko ivyo gukaraba bitoroshe muri kino gihe ni mu gihe uturere tutari duke dukenya amazi meza uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bubanza turashobora no kugenda mw'ijoro kumva kanaka yagwaye twagera kwa muganga tuca bavuga ati bituka kw'isuku iki rya suku rike turashobora ko biva ku mazi turashobora kuronka kugira ngo baze baramesura baze baroga hama barondeze niko bakeneye amazi agwiriye umugera korona muri kino gihe wibonekeza cyane mu gihugu cy'ubushinwa abashika ijana na mirongo indwi gushika kuri uno wa kane bari bamaze kwitaba imana kuva wibonekeje mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze nk'uko bishikirizwa na leta y'icyo gihugu mu gihe uburundi bufitanye imigenderanire ikomeye n'icyo gihugu leta ivuga ko uruja n'uruza rukibandanya nubwo atagitigira ikizwi cy'abarundi bari mu bushinwa abatari bake bakorerayo urudandazwa abandi bakajayo mu kurondera ubumenyi mu mashuri jean bosco gira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko icyo bakora ubu ari ugupima ibimenyetso vy'umugera abaje bava muri ico gihugu ntiharafatwa ingingo kumbure ko atabantu boja muri ico gihugu canke boreka kuvayo urumva ko uruja n'uruza rurabandanya ariko ikihari ni uko igihugu cyose cyitegura kugira gisuzume kibandanye gikurikirana ahanini baba bavuye muri ico gihugu turasaba rero kumbura baba bavuye muri ico gihugu nabo nyene ko bofasha mu gutanga umuco bakorohereza abavuzi igihe bagarutse mu gihugu bagatanga umuco w'aho batembereye hose canke ibimenyetso bashobora kuba baragize mu minsi baba baramaze muri ico gihugu batworohereje mu gutanga umuco biraheza bigafasha abavuzi gukurikirana neza no gusuzuma abo barwaye iyo ngwara nubwo biri uko ibihugu bimwe bimwe biramaze gufata ingingo ko bigiye gutahukana babo bakorera mu bushinwa ibindi navyo bigateganya kubuza abanyagihugu babo gusubira kwinjira mu bisagara bigeramiwe vyo muri ico gihugu kukabankako ibitigiri bitangwa n'ibihugu uwo mugera umaze gushikamwo vyerekana ko ababa ijana bamaze gufatwa n'uwo mugera wa korona ibihugu uwo mugera umaze kumeneramwo bishika muri kino gihe mirongo ibiri harimwo leta zunze za amerika ubufaransa na kanada
Desire Hatungimana amakuru yacu igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu turaza kwikora kuri umwe mu barundi ari ngaho mu Bushinwa atubwire uko vyifashe
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ikibazo c'abagabo bahohoterwa n'abagabo n'abagore babo gisa nk'ikiriko kirafata iyindi ntera mu miryango itandukanye Jean Bosco Rudasingwa ari mu kigo giharanira uburinganire mu Rwanda rwa Muleke mu mfunyapfunyo mu kiganiro na mugenzi wacu Yani Tangishaka arasigura uko ico kibazo cifashe mu miryango itandukanye mu gihugu c'u Rwanda ku kibazo mumbajije cy'ibirebana n'uburyo ihohoterwa rikorerwa abagabo riteye kw'imico yacu umuco w'i rwanda ari uw'i burundi kenshi na kenshi umugabo yiyumva ubusanzwe tuzi ko muri muri sosiyete zacu umugabo ari we ni nyir'urugo niwe ufite ubushobozi niwe ufata ibyemezo ibyo ngibyo rero na bashiki bacu abagore bakuze babayeho ariko babyumva rimwe na rimwe ntibumve ko bafite ubwo burenganzira busesuye nabwo nabo bwo kuba bafata wenda ibyo byemezo ndimo kuvuga abantu babikuriramo batyo umugabo yumva ko icyo ashaka ari cyo cyaba igikenewe cyose uko abyumva ariko byakagenze ariko uko ibihe byagiye bihinduka abagore nabo batangira haje iyi gahunda yo kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye abagore batangira kugenda bakanguka bumva uburinganire icyo ari cyo bumva ubwuzuzanye icyo ari cyo ariko wenda ikibazo kimwe cyagiye kibaho ni uko uko kubyumva nubwo wenda twavuga ko bitaragera ku rwego twavuga ngo rwagera nk'urw'abagabo bakora ihohoterwa ariko byageze aho hari bamwe mu bagore batumva neza iryo hame ibyo ni byo twagiye tugaragarizwa na bamwe ugasanga niba nka leta cyangwa se politike y'igihugu ishaka kwimakazwa uburenganzira iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ugasanga hari bamwe babyumva nabi amahirwe bahawe bakayakoresha nabi ubwo ndavuga bamwe mu bagore nibyo twajya tugaragarizwa n'abagabo byaba bigenze bityo yaba abonye uwo mwanya wo kuvuga ati nanjye nafata icyemezo ubundi ibyemezo biba byiza bifashwe abantu babanje kubyumvikanaho ariko bakavuga ati oya nanjye ndi umugore nafata icyemezo ugasanga hari icyemezo rimwe na rimwe afashe wenda umugabo atakizi atabiganiriyeho biza kuba ikibazo rero ko abagabo nabo ni hahandi mwahereye umugabo akavuga ati se ngewe najya gutakira ndeko kubera ko bumvise ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rireba guteza imbere uburenganzira bw'abagore gusa baravuga ati n'ingewe ntibanyumva ahubwo baranyita ikigwari nta mugabo wagiye kurega ko yakubiswe n'umugore nta mugabo wagiye kurega ko umugore yamuhohoteye bigenda biza bityo ariko nubwo tubivuga ntabwo rwamureka tuvuga ko wenda ikibazo cy'abagore kuri uyu munsi uko gihagaze cy'abagore bahohotera abagabo aricyo twavuga kiri hejuru ariko icyo tubona ni uko nacyo ari ikibazo gihari kandi rwamureka turimo gukoraho ari nayo mpamvu tudakorana n'abagabo gusa cyangwa ngo dukorane n'abagore gusa ahubwo dukorana n'imiryango ariko kuri icyo nyine wari uvuze duhereye aho nyine ku bijyanye n'uburinganire hari abaca babagiriza yuko kumbure mushobora kuba mwigisha abagabo kuba inganzwa icyo none mucishura mute nibyo nibyo hari abajya rwose hari n'ababitubwira bati mwebwe mwabaye inganzwa ariko birumvikana n'abatarumva inshingano cyangwa se misiyo ya rwamureke ubundi nyine ni iyo mibereho abantu bakuriyemo rega niko twatojwe niko twarezwe ko umwana w'umuhungu ari we uhabwa ubwo burenganzira niwe mu bihe byahise wajyaga kwiga umwana w'umuhungu yabaga ari kumwe n'abashiki be bakuru ariko bakaba bati niba mujya agasaza kanyu nikabaherekeze umwana w'umuhungu yakuze mu kinyarwanda tujya tuvuga ngo avuna umuheha akiyongeza undi bivuga ko ari we nyir'ububasha uwo nguwo akaba ari we uvamo na wa mugabo ufite ryasumbwe mu birebana mbese na bwa bubasha none iyo rero twigisha abantu tubigisha tugamije ikintu twita mu cyongereza positive masculinity mu masikiriniti ni ukugira ya migirire iboneye y'umugabo nanjye kuvuga ngo ya kigabo ni imigirire iboneye yagakwiye kuranga umugabo wese iyo tubwiye umugabo ngo mugabo reka kunywa ngo usinde wibagirwe ko ufite iwawe ubundi hariho n'abajyaga bavuga ngo umugabo n'urya utwo akarya n'utw'abandi noneho mu nyigisho dutanga tukaganira tubwira abagabo tuti dore iyo ufashe umutungo w'umuryango ukawita uwawe gusa mu rugo bakabaho nabi ntabwo ari bwo bugabo iyo tubwiye umugabo ngo umugabo nyamugabo si ugenda ngo arare mu kabari si bwo bugabo bazumva ko niba umugabo yatahaga saa munani ngo za mu gitondo ntangiye kuvuga z'ijoro yaraye mu kabari tukavuga tuti ntabwo ari bwo bugabo umugabo n'utaha kare hari abatubwira ngo ni ukutwigisha gutaha nk'inkoko ubwo ni bwo bugambwa bavuga ariko mu by'ukuri ndagira ngo n'abumva ijwi rya amerika babyumve icyo tuba tugamije aba ari ukugira ngo abe wa mugabo uboneye ugera mu rugo akishimirwa n'abana akishimirwa n'umugore umuryango ukaba utekanye kuko murabizi ari n'umugabo uvuga ati kera hari n'ababivugaga ko umugabo udaha n'umugore we aba ari inganzwa koko akaba n'utashye bagenzi be bari bari mu kabari bakababwira bati buriya uzamukosore umugabo akumva ko kuba umugabo ari ugukubita umugore we nitubabwira ko gukubita umugore ari ubugwari bazavuga ati mwe mwabaye inganzwa ni aho ngaho n'ibyo bibitera ariko mu by'ukuri tuba tubabwira kugira ngo umuryango ube utekanye umugore yishimira umugabo umugabo yishimira umugore abana be mu muryango utekanye kandi bose bishimye ariko rero ikibazo ahanini ntikiri kuri abo bagabo kuko birumvikana ko abagabo nibo bariko barakubitwa nibo bariko barahohoterwa ikibazo gihagaze ku bagore babo ni kuki none abagore nabo baca bifatira kuri uko guhohotera abo bubakanye nubwo baba bahawe uburenganzira bw'uko bashobora gufata ingingo bashobora kuba bara shitse ku rugero rumwe n'abagabo ubwo buringanire burahari buri ko buraboneka muri iki gihe ariko rero uca usanga umengo bakiriye ko n'agatoke uko guhohotera abagabo ikibazo kiri ku bagore
icyo navuga muri rusange ntabwo ntabwo tubihakana ko ihohoterwa n'abagabo barikorerwa kuko hari abagiye batugana rimwe na rimwe binaterwa icya mbere nabanje kuvuga uburyo ko bishingira ku myumvire abo bagore bagize mu kumva nabi ihame ry'uburingane n'ubwuzuzanye ikindi hakiyongeraho na cya kintu cyo kuvuga ngo ndetse n'abagabo yewe n'abagabo nk'ubu ngubu iyo tuvuze iri tegeko rihana icyaha cy'ihohoterwa mu rwanda iri tegeko rirahari ariko rimwe na rimwe hari n'umugabo ushobora hari n'abagabo baryumva bo ntibumve ko ribareba na wa wundi uhohotera akaba ati weya n'ubundi se najya kubibwira nde ibi byose gahunda zose ziriho zireba abagore aribo bagamije gufashwa itegeko ko aribo ryashyiriyeho ngo ribarenganure ariko mu by'ukuri itegeko rireba bo ni ukuvuga ko kuba ubwabyo batabyumva ko ari itegeko ririho noneho rero kugira ngo ne gutandukira wenda ngo njye kure ikibazo mwari mubajije abagore ibyo bakora byose icyo mbona harimo ibintu bibiri by'ingenzi navuga icya mbere ni ukumva nabi ihame ry'uburingane n'ubwuzuzanye icya kabiri gikunze kugaragara nacyo ntabura kuvuga ni uko hari n'abagore bahohotera ariko birwanaho aha munyumve neza ni ukuvuga ngo hari umugore ari mu rugo ubwo burenganzira bwe yarabumenye ariko abana n'umugabo uhora umukubita ariko yageraho nawe ibyo nabyo byaragaragaye ndabivuga si ibyo nikurira mu mutwe ahubwo n'ibyo twagiye tugaragarizwa n'abagabo batubwiye nabo ndetse n'abagore barabitubwira ukageraho kubera ibyo umugabo yagukoreye nawe ukageraho ukumva birakurenze nawe bigatuma wafata cya giti ukakimukubita bigatuma wamukorera n'ibindi birenze kubera ko rije rimwe na rimwe ageze hahana avuga ati ibi ndabirambiwe bivuye mu gashavu ikino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi rya amerika nabo nyine bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo gushikiriza n'ibyiyumviro reka duhere ku witwa oscar oscar uraho neza rero rero ikintu bashaka kuvuga mu by'ukuri ibintu bijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo birakorerwa abagabo bose kubera abagabo n'abantu batinya guterura ihohoterwa ryabo ribera mu mazu kubera baba bibaza ati ndabivuze ngo abo tungana urungano rwanjye buntwenga ngo nivanga akarorero mu ngo haba mu mategeko y'imana cyangwa amategeko ya leta ubundi ubundi umugabo yategerezwa guteruka umwanya we wose mu gihe bikenewe kujya kubavuga ishyirahamwe yuko mukuru w'ishyirahamwe gaseruka ubusheja gaseruka ubugira kabiri ni ukuvuga rero umugore rero usanga ariwe akunda uri kumenya ibibazo byose yobifata mu minwe kandi ugasanga ntashobora kubifata mu minwe kubera hari ibyo atabashoboye ni ukuvuga rero umugore ugasanga aguma mu ntambara z'uko ashaka kuba mukuru mu rugo bityo rero ugasanga imibanire y'abo bantu yoroshe kuko n'akandi karorero ushobora gusanga kubera ndetse n'iyo umuntu we ariko arakura ariko arasaza birinuka kubera atabakiro ishobora kuza guca nk'ingero ugasanga uwo mucuruzi wiwe amwakarasiyo nawe hari igihe atashobora kuronka uburyo bwo kuza kuyica ukajya usanga mbere mu nzu hadutse ibintu by'inkono zibiri cyangwa uburyamo bubiri bityo ugasanga rero mu nzu umugabo kubera buza habica n'ahari kubura hariho benshi baca bahitamo kuza guca ingero bakomoka cyangwa abandi bakaza kurara izamu kugira baraba ariko boruhuka kuko kenshi ni amajenda aba bijyanye n'imicungano yo mu ngo kenshi umugabo atemeye ngo ahebe umugore mu by'ukuri ntaheba
yego murakoze cyane nagira ngo nanashimire oscar buriya buriya nahari i burundi izi gahunda dufite iwacu mu rwanda naho naherega ziriyo habaye umuryango witwa abatangamuco hari umushinga dukorana na keya interinasiyonari mu rwanda ariko na keya burundi irahari nagira ngo nanamubwire rwose abo batangamuco azabasure hariyo abagabo ndatwe abagabo beza nabo bumva uburinganire icyo ari cyo ubwo kari agaciyemo nagira ngo nawe izi gahunda yibuka ko atari mu rwanda gusa ni burundi turazifatanyije izi gahunda dufite tugendera kuri politiki y'igihugu yo kurwanya ihohoterwa ndetse no kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye ngira ngo hari n'inzego zitandukanye dufite minisiteri ibishinzwe cyangwa ibijejwe dufite urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa iyubahirizwa ry'uburenganzira ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikigo cyitwa gmo cyangwa genda monitoring office hari inzego zitandukanye ndetse yewe no kugira ngo n'umutekano ubeho nabyo nigeze kumva babigarukaho dufite genda desike ari kuri ari ku rwego rwa polisi y'igihugu ari ndetse no muri no mu ngabo nagira ngo ubwire ko ubwabyo hari ubushake bwa politike bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire
hakoze Oriane Tangisha kana mutumire we bari kumwe imbere ko dutandukana ngende ndabibukije yuko umugera wa corona ubandanya kuvugwa ijya nino ababanduye mu Bushinwa bababa igihumbi u Rwanda mwumvise ko rwahagaritse indege yarwo Rwanda yazo kuja mu Bushinwa Burundi nabwo bwavuze ko bwafashe ingingo zitandukanye harimo kubuza abanyagihugu bayo kuja mu bihugu bivugwamwo Ebola aha muri Amerika naho no musaba kenguza amateka barakora itora ryo kwemeza nimba navuze Ebola ariko ni corona mu ntunge hanyuma rero tugarutse aha muri amerika abakenguzamateka barakora itora ryo kwemeza nimba ari ngombwa canke atari ngombwa guhamagaza abatangabuhamya bashasha n'ibimenyetso bishasha mu rubanza rwa perezida donald trump reka thomas kamirindi asubira twibutse uko bimeze abasenateri b'ishyaka ry'abademokarate bashinja perezida trump bashaka cyane abatangabuhamya n'ibindi bimenyetso ariko ntibafite amajwi ahagije ni mirongo ine na barindwi naho ab'ishyaka ry'abarepublikani rya perezida trump ni mirongo itanu na batatu kandi kugira ngo sena yemeze guhamagaza abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya hakenewe amajwi byibura mirongo itanu na rimwe ni ukuvuga rero ko abademokarate bakeneye byibura amajwi ane y'abarepublikani ababisesengura basanga ibintu bidashoboka bavuga ko impande zombi zanangiye zinanirwa kuva ku izima nyuma y'iminsi umunani y'ibisobanuro by'abashinja n'abashinjura n'ibibazo abasenateri bababajije ku wa gatatu n'ejo ku wa kane hashize abademokarate bavuga ko ibyaha bihama perezida trump bityo ko sena nayo ikwiye kubyemeza ikamukura ku butegetsi naho abarepublikani bose bamuri inyuma bavuga ko ari umwere perezida trump araburana ibyaha byo gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko ababisesengura kandi bemeza ko itora ry'uyu munsi riramutse ryemeje ko nta bandi batangabuhamya bakenewe rishobora gukurikirwa vuba vuba n'irindi ryo ryo kwemeza ko perezida Trump ahamwa n'ibyaha cyangwa ko ari umwere bityo urubanza rukaba rurarangiye tomasi kamirinda arakoze na lidiane nahazwe muhinga bw'ibyuma fatuma rimasi karara na enjeriyatiyani twari kumwe bakenuye twari duhagarikiwe na edi gwema